mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri aho tuganira ahanini mu kiganiro murisanga ibibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo kuri uno munsi mu kiganiro murisanga turi n'iteka ryo kuganira n'abakenyezi batatu baba muri leta zunze ubumwe za amerika mu bikorwa barimo mu mpera zino ndwi ikaze mwese mu kiganiro murisanga cy'uyu munsi muri ino ndwi irangiye abakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye ya leta zunze ubumwe za amerika bari muri leta ya new york kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yitabiriye inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu igira mirongo indwi na gatandatu icyo gikorwa cyo kwakira premiere dame madame angeline ndayishimiye cyari cyatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi batanu mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi twatumiye batatu bari bagize komite yari ijejwe kuyobora ibikorwa byo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri icyo gisagara cya new york reka twakire abatumire bacu buno munsi batubwire uko icyo gikorwa cyagenze na byinshi byari bijyanye n'urwo rubanza cyane iyo nama muri make tubanze twakire dr zena ntiranyibagira akaba yari ayoboye uwo mugwi w'abakenyezi b'abarundikazi baba muri leta zunze ubumwe za amerika bateguye urwo rubanza dr zena ntiranyibagira ndabahaye ikaze mu kiganiro murisanga
amahoro madamu oriyani murakoze cyane turi kumwe kandi na madame jeanne francoise nizigiyimana yari ajejwe igikorwa cyo gushikiriza ijambo nyamukuru abo bakenyezi bari batekereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u burundi madame angeline ndayishimiye madame nizigiyimana jeanne francoise kaze neza mu kiganiro murisanga amahoro neza oriyane murakoze kuba mwaduhaye aka kanya murakoze cyane ego turi kumwe kandi na madame alphonsine niyo nkuru madame alphonsine niyo nkuru akaba yari mu bari bajejwe kuyobora amasengesho igisabisho cyo muri urwo rubanza rwo kwakira madame angeline ndayishimiye namwe madame alphonsine niyo nkuru ndabahaye ikaze neza
murakoze cyane madame oriane mukaba mukoze no kudutumira muri iki kiganiro murakoze mwese bakenyezi mwafashe kano kanya ko kuganira natwe mutubwire byinshi mu byo mwaganiriye n'ukungene urubanza rwagenze muri rusange reka mpindukire mpere kuri dr zena ntiranyibagira dr zena ubanza ukatubwira abo muri bo ku batabazi babamenye muri make dr zena ninde
yego murakoze cyane madamu horiyani kuri kano kagiye mwaduhaye rero nitwa zena ntiranyibagira mba muri leta ya new york mu mujyi witwa buffalo turi hafi ya canada hanyuma nkaba ndahamaze hafi imyaka mirongo ibiri irenga naje mu icyenda n'icenda hama mu buzima bwa minsi yose icyo nkora nigisha kuri universite iyo bita universite de new york ari nkaba nigisha igifaransa murakoze murakoze cyane murakoze cyane ni ukuvuga ko muri mu gisata c'indero murakoze cyane madamu hama namwe madame jean francoise nizigiyimana mutubwire muri make muri bande tubamenye tuganire tuzimanye murakoze cyane jewe mba muri arizona haheze imyaka ishika mirongo ibiri n'umwe naje nshikira ino kuva mvuye muri afurika naje nshikira muri arizona hanyuma mu buzima bwa misi yose nkabanjejwe nkaba nkorera mu gisata c'amagara y'abantu nkakorera mu bitaro bya leta bikuru byo muri iyi ntara ya arizona nkaba ndongoye igisata nashizeho n'uwunkurira hamwe n'uwunkurira twebwe twatanguje igisata cyo kwitwararika amagara y'abakenyezi b'impunzi n'abandi bimukira ariko turakurikirana mu mabanga tujejwe n'ibindi bibazo bijyanye n'amagara y'abantu muri rusange mu byerekeye ibikorwa by'impunzi n'abimukira nkaba nongera nkora ibindi bintu bitandukanye imirimo itandukanye cyane cyane mu byo gukurikirana abanyeshuri bigira umwuga muri kaminuza w'ibyerekeye imibano n'iterambere duhereye ku bantu batishoboye murakoze murakoze cyane rwose madame alphonsine niyo nkuru namwe muherereye he mwitwa bande abatabazi babamenye n'ubwo mu minsi yahera mu mezi yahera mu myaka yahera wigeze kuba umutumire ku ijwi ry'amerika mu biganiro bitandukanye ariko hari abashobora kuba batabazi madame alphonsine twibwire muri make muri bande
murakoze cyane jewe mba muri siteti ya minisora nkaba ndahamaze imyaka cumi n'umwe nkaba mfite ishyirahamwe ryitwa maranatani kandi iryo shyirahamwe rikaba ari ryo nkoreramo nkakora ibintu by'amakansaringi mu mapurizo mu bubatsi ababirirwa baratata turirwa turabatatura mu bana banywa ibiyayibamutwe bahera ishuri batuka ababyeyi cyangwa bakabakubita cyangwa bakava kugira batarapiza n'imyaka abandi nabo bakajya mu mapurizo ibyo ni byo bikorwa nkora kandi nkaba ndi umurundi kazi nabashije gutangiza igikorwa cyo kwegeranya abarundi diaspora y'abarundi hano muri amerika ishyirahamwe ryitwa bidi usa
yego murakoze cyane rwose numva ko muri abakenyezi bava mu mihingamo itandukanye nk'uko twabivuze mu ntango ya leta zunze ubumwe za amerika mu mihingamo itandukanye ya kure na kure cyane mukaba muva mu bisata bitandukanye mpinduke nkahera kuri dr zena yari yayoboye iki gikorwa cyo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hano muri leta zunze ubumwe za amerika iciyumviro cyo kumwakira igikorwa cyo kumwakira muri make urwo rubanza rwo kumwakira mwaruteguye gute muri make
murakoze cyane madamu wakuyane kuri icyo kibazo cyiza cyane tumaze kumenya yuko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu azoza muri leta zunze ubumwe za amerika gukurikirana ijya nama yahuza ibihugu byinshi byo muri oni hanyuma tukamenya yuko umutambukanyi we azoba yamuherekeje twasigaye turaba abakenyezi muri bamwe bamwe baba bamaze kuzoza kwakira umukuru w'igihugu tutangura kwisuganya dushaka ikomite kugira turabe ko natwe kwakira umutambukanyi wiwe iryo teka twaritewe iryo teka twaritewe n'ubuserukizi bw'igihugu cyacu iniyoke bwaduhaye iryo bakwe y'uko twoja hamwe tukakira umutambukanyi mukuru w'igihugu kuko bari bazi y'uko abakenyezi bo muri amerika n'abo muri diaspora nyine n'ahandi bafite umutima wo kwakirana turavuga tuti reka turabe abakenyezi bamaze kwemera ko bazoza tuje hamwe twitegure turaba ukuntu natwe twokwakira umubyeyi wacu mama mugira neza yego murakoze cyane reka kumbure na bagenzawe batubwire nabo nyine icyari kiri ku mutima aho baba bakura ukabatera akamo y'uko iki gikorwa gishigikiwe n'abaserukira ubuserukizi bw'uburundi mu nama ya onu madame jeanne francoise mwe namwe mwumvise icyo cyiyumviro canke mubonye yuko bishoboka yuko nacyo nyine cyokorwa kwakira madame angeline ndayishimiye wabyakiriye gute
twabyakiriye neza cyane twabyakiranye urweze rwinshi kandi na kare imico y'ikirundi twaretswemwo iratubwira ati iratubwira iti urugo n'ubwotahwa twebwe rero nk'abakenyezi kenshi iyo turonse umushyitsi ni twebwe tubazwa iby'uwo mushyitsi n'ingene ibyo kumwakira byogenda nk'abakenyezi rero twabwirizwa kumva ko muri iryo teka twatewe no mu rukundo dusanganywe nk'abarundi kuko na kare iyo tugiye iwacu mu burundi nabo batwakira neza batwakiriza yombi natwe twabwirizwa kubereka ko turi abarundi ko turi abarundi kazi ko umuco atawo wagiye tubwirizwa gukorana tugakora icyo dushoboye kugira tubereke yuko urukundo ari ryo ragi twarazwe n'abasokuru
yego murakoze cyane murakoze cyane namwe madamu alphonsine musanzwe muyoboye imigwi y'abakenyezi aho Minnesota no mu burundi icyumviro nk'iki cyo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi namwe mwacakiriye mute nk'abagize komite ariko kandi nk'umukenyezi w'umurundikazi muri leta zunze ubumwe za amerika
urakoze cyane madamu viyange nacakiriye neza cyane kuko jewe kumva ko umukuru w'igihugu azoza tukumva ko yadutumye ko tukibona ikete twaciye dutangura kurondera ingene dukata agatike no kwitegura kuza twumviriza ijambo azoba atugemuriye rero bamaze kudurya akara bakatubwira ko umutambukanyi wiwe azoba yaje kandi nk'abarundi kazi twashobora kumwakira tukajya hamwe ni ukuri numvise umunezero mwinshi numva ingoga nyinshi no gutangura kurondera abandi bapfasoni tugakorera hamwe n'abandi kugira ngo turonke abapfasoni benshi cyane boza kumwakira kugira ngo tumwigine tumwereke ko tumukunda kandi ko tubashigikiye binatayeho nibo imana yashize hejuru kugira ngo batuyobore twese mu gihugu urumva wari umunezero ntangere kubona twakwakira umubyeyi murakoze cyane hanyuma dr zena ntiranyibagira mwari mujejwe gutunganya no kwegeranya abakenyezi iki gikorwa cy'urubanza ko kwakira madame ndayishimiye abantu muri amerika ko tuzi ko amerika ari nini cyane mubona babyakiriye babyitabiriye mu buryo mwari mwiteze muri rusange urubanza rwose mwateguye mwavuga ko rwagenze rute
murakoze cyane oriyane kuri icyo kibazo abantu bakitabireza cyane kuko wari umunezero abantu bose twashoboye gushikira batubwira bati iryo teka tuba dutewe n'ingene twari tumunyotewe n'ingene hari igihe kinini cyane tutamubona benshi baranezewe cyane barabyitaba muga cyane cyane urazi yuko ubuzima bwo muri amerika bugoye abantu bafite utuzi baba bakeneye gusaba amakonje bafise kujyana abana ku ishuri abakenyezi benshi barabyifuza hariho na benshi mbere bagerageje bakaronka ayo makonji mugabo nk'uko mwabibonye ibirere muri new york byari bimeze nabi benshi baragerageje kuza mbere bagusanya indege zabo zahindaguritse bamwe barashobora kuza umunsi ukurikira abandi hariho n'abavyankiye basubira inyuma muri make abakenyezi babyakiranye urukundo rwinshi kandi baritanze rwose urabye ukuntu twamwakiriye muri iyo nama twese wari umunezero ahubwo mbere nshaka ntangura nshimira abakenyezi bose bagerageje ko baza bikanga twarahababereye umugabo icyo nababwira coco ni uko byagenze neza urukundo rwari rwinshi muri sare wari umunsi utaraboneka ku bakenyezi benshi
hama mugiriye ko mukatubwira ibice bikuru bikuru byari biranze urwo rubanza rwo kumwakira byari ibihe
yego murakoze cyane ibice bikuru bikuru muri icyo kirori cyo kumwakira muri ibyo byo kumwakira icya mbere tukimwakira twarasenze twishyize mu y'imana kuko urazi ko abarundi twashyize imbere imana muri byose kandi iba hatugejeje hanyuma duheje gusenga twaciye tumuha agashimwe ko kumushimira mu bikorwa byinshi akora muri fondasiyo yitwa umugiraneza hanyuma nyuma yaho nawe yaciye afata ijambo adushikiriza impanuro nyinshi zadushitse ku mutima hanyuma nyuma yaho nawe turashobora turashimira ubuserukizi bw'uburundi bwashoboye gushyira hamwe uyu mubonano hanyuma mu nyuma yacu dusozera nyine mu kanyamuneza dusenga twishamwe y'imana tunavuga yuko akanya katubanye gato kuko twari tuzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari afite andi mabanga ajejwe kuko nakare bavuga ngo akajya ashirika ahora mu itama uko niko porogaramu yagenze murakoze cyane yego murakoze cyane hama mpindukiye kuri madame jeanne francoise nizigiyimana we yashikirije ijambo nyamukuru ku babibonye ku mbuga ngurukanabumenyi niwe yashikirije ijambo nyamukuru mwari mwateguye gushikiriza madame angeline ndayishimiye madame jeanne francoise utubwira muri make ibice bikuru bikuru n'ibintu nyamukuru mwifuje kumushikiriza uwo munsi byari biri mu jambo mu ijambo wamushikirije
murakoze cyane kumpa uyu mwanya wo kugira ashikirize ibice bikuru bikuru by'iryo jambo ahanini novuga ko icya mbere na mbere twashatse kumukeza kuko twari tumubonye tukaronka n'akaryo ko kubikora kuko benshi muri twebwe tuba hanze ntitwari twararonse uburyo bwo kuba twamushikiriza amakuru meza n'ibyishimo twakiranye mu gihe bene umukuru w'igihugu cyacu bashingwa ayo mabanga akomeye yo kurungura igihugu cyacu twashatse rero tumubwire tuti kaze tumubwire tuti muri akarorero keza muri leta mbyeyi leta nkozi umukuru w'igihugu yashoboye gushyiraho kuko kuko kukaba nkako mu bikorwa yari agejwe nka mama mugira neza bica bitubera akarorero keza twashaka kumubwira yuko mu byo ariko arakora kubera we nyine yashatse kuba akarorero ka mbere kacu mu byo umukuru w'igihugu adusaba ko dushyira mu ngiro twaciye dushaka kumubwira icese tuti turi inyuma yanyu turashima ibikorwa by'agaciro mukora na cyane cyane kubona yarashyize imbere umukenyezi umukenyezi kubera ingorane zinshi bahura nazo agaca ashyira imbere cyane ibikorwa bijyanye nko gusubiza agateka k'ababyeyi bononekaye kubera indwara zifatira mu kigo mu ndwara zo mu kigo izo ndwara rero ni indwara zibi cyane twebwe bikaba byaradushitse ku mutima kubona mu bikorwa byiwe ahagarariye muri bon action mama mugira neza ibyo yarabishyize imbere twashatse rero kumubwira yuko nk'abakenyezi nkawe kubera urukundo yerekanye rwo gushaka kwitwararika bantaho nikora n'abandi bakenyezi bahohotewe twaramubwiye tuti ibyo bikorwa bijyanye no gusubiza agateka ababyeyi basinzikaye kubera indwara zo mu kigo si bo bonyine dushatse kuza kwifatanya nawe dushaka no kongeramo n'abandi bose boba bafite n'izindi ndwara zifatiye ku gitsina tugaca rero twifuza yuko mu bindi bikorwa yoba akora byose nk'abakenyezi bava mu mihingo yose kandi n'abandi bose baba bashaka kudufasha kubera tuzi ko muri amerika zifite incabwenge nyinshi ziva mu mihingo itandukanye kandi zifite ubumenyi bwinshi butandukanye mu bisata bitandukanye twariyumviriye tuti turinze tubatera akamu nabo kumbure budushyigikira tugaheza tugateza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse ibyo byari ibintu nyamukuru ariko twaranamubwiye yuko twifuza ko mu byo twakorana mu kubandanya gukorana twoza turanahura mu biganiro byo guhimbaza wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi bose ku isi yo hose wahariwe abakenyezi wamuba mu kwezi kwa gatatu buri mwaka ibyo nabyo twarifuje ko twobihuriramwo nk'ibikorwa kugira tuze tuributsanya aho tugeze tuce turaba n'iyo tutera tuja twongera turamushimira cyane ku mwanya yashoboye kuduha kubera tuba tuzi ko baba basakiriwe na byinshi mugabo kubera yashatse kugenda turamukije twabonye n'ukuri ko ibyo byari imboneka rimwe kuri twebwe tubyakirana umutima ushima cyane tugaca tubona ko koko igihugu uko bagishyize imbere ariko n'ukuri bashaka kukiyobora ari mu byo bavuga bavuga ibyo bakora koko ari leta mbyeyi leta nkozi turabashimira tubashimira rwose ko bororanirwa ko tuzokwama turi inyuma yabo igihe cyose bizoba bidushobokeye nkaba ndangirije ngaho mpindukire kuri madame alphonsine nawe nyine nk'uko twabivuze asanzwe ayobora imigwi itandukanye y'abakenyezi madame alphonsine abo mukorana abakenyezi b'abarundikazi haba ngaho muri minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika mu burundi abo mukorana cyane cyane ino muri amerika boba bipfuza gukorana nawe ni mu bihe bisata muganira nabo bifuza gukorana nawe bumvise nabo nyine bo mushigikira canke bo kwifatanya nawe mu kugerageza guteza imbere igikorwa arimwo c'umugira neza
murakoze cyane madame oriane ni igikorwa bumvise yaratubwiye imbogamizi imbogamizi bafite z'ukuntu bavura abo bantu barwaye indwara zo mu kigo ukuntu atabaganga babinonosoye rwose bahari aravuga imbogamizi zihari z'ukuntu ariko barifuza kurondera umuntu yoza guca sipesiyalite yo kuvura iyo ndwara akajya hanze ntadoja muri amerika yongera avuga ko ata miti bafise yo guha abo bamama bivanye n'ikibazo gikomeye cyane bafise iyo bafashwe n'iyo ndwara abagabo baca babata aca avuga ko ababyeyi bavurwa bateguye ko ababyeyi bavurwa kugira ngo barabe neza ko babavuye n'aho imiti atari myinshi kugira ngo barabe neza ko babavuye babanza kubashyira ahantu amezi atandatu kugira ngo barabe ko hoho byoguma imbere y'uko bataha muri rusange rero ikintu abantu bose bariko barahuriza ko ni ikintu yadutumye cyo kuvuga ngo ni mu dushakira umuti abo babyeyi bubasha kubavura nabo bakamera neza ntibamererwe ibicibwa kuko ngo barabanena bakabafata nabi ni ukuri icyo kintu abantu bose baragihurungiye n'iki kintu cyo kurondera ingeneho z'umudogiteri guca sesiyalite numvise abantu bose icyo abamama nicyo bafashe kuko iyo umumama yumvise ko uwundi afite ikibazo bamumena kubera ikibazo yagize kuko benshi bagira ibyo bibazo cyane cyane bariko barabyara rero umubyeyi wese aca avuga ati uyu muntu yarahuye n'ingorane reka turabe ingene twomufasha muri rusange turanatumiye abantu bose abantu bose baje mu bushakashatsi abakora mu bitaro abadogiteri barabe ingene uwo muti woboneka ushobora kutuvurira abo babyeyi bafite ikibazo kuko nawe ntiyabivuganye agahinda avuga ko ari ibintu bitoroshe hamwe boronka umuti imana yoga cyane muri rusange ibyo ni byo abantu ariko barasamira mu kirere cyane cyane baba mama
bakoze cyane dr zena kumbure twumvise bimwe na bimwe mu byo madame angeline ndayishimiye yashikirije ariko muri rusange mwumviriza ijambo ryiwe nyamukuru nawe utubwira kimwe mu byo muba mwibuka namwe canke muba mwarumvise kimuri ku mutima cane naco nyene yifuza yuko yokorana n'abakenyezi b'abarundikazi muri leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo abo bakenyezi barwaye indwara zo mu kigo koko baronke agahengwe
ego murakoze n'ibyo yabivanye agahinda urumva ko hari umukenyezi yitwarika abandi bakenyezi kandi yatubwiye yuko nawe yifuza ko natwe twamushigikira kuko niwe yagiye imbere atuye akarorero mugabo tuvuga ko dukorera we dukora bene wacu twasize mu burundi yaravuze ukuntu iyo bahejeje kubabaga cyangwa babavuye baba bakeneye ikibanza cyo kuruhukiramo yaravuze ukuntu babafasha tukabarondera uburyo kugira ngo bakore utugambi duto duto bimwe bita nka mikoro porojegiti kugira ngo muri ayo mezi bakeneye gusubira mu ngo zabo babe barakora utuntu tuzobafasha kuzobafasha gusubira mu buzima bwa minsi yose yaranavuze nyine yuko icyo kibanza kitaraboneka bariko bakirondera kandi twofashanya tubicishije muri opedade ko iyo izo twabimufashamo cyane cyane arangira aravuga ati hariho banki banki y'abakenyezi iherutse kugururwa dusaba yuko natwe abakenyezi tubishoboye aduhamagara ko tuba turashyiramo tukaziganya tukaraba ukuntu n'inyungu zovamo zoshobora gufasha abakenyezi bantaho nikora haba nko mu maporoje yo gushona cyane korora cyane imigambi yo kwiyunganya kugira ngo abakenyezi babe babe sinzigera bavuga mu gifaransa bavuga ngo autosuffisance bashoboye kwitaho bo nyene batarinze kuza barasabiriza kuko na kare baba bameze nk'ibicibwa muri make rero tunavuga ibintu nyamukuru natwe abakenyezi twamwemereye twamubwiye ko natwe iryo shaka akaburiye babishaka kuko natwe muri benshi turafise iryo shaka ryo gukorera mu burundi kugira ngo duteze imbere bene wacu twasizeyo murakoze cyane murakoze cyane dr zena madame jean francoise mwatubwiye kare yuko muri mu gisata c'amagara y'abantu kandi twaba twumvise yuko madame angeline ndayishimiye igisata arimo ni c'amagara y'abantu yifuza gufasha abakenyezi bagwaye aho muherereye hiyo muri arizona kumbure mwebwe mwenyine ku bwanyu canke n'abo mukorana n'abagenzi b'abarundikazi mubona hari ico mwofasha muri icyo gisata cy'amagara y'abantu haba imiti haba ibikoresho mubibona gute nk'abantu basanzwe bari mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta zunze ubumwe za amerika murakoze kumpa ijambo kukaba mpako mu byo nkurikirana minsi yose mu bikorwa byanje bya minsi yose bijyanye n'amagara y'abakenyezi rero icyo novuga ko noterera hamwe n'abandi bakenyezi twaba turi kumwe hano hafi ko bari nk'ukwegera abahinga karuhariwe mu bijyanye no gutabara muri izo ndwara yatubwiye bifatira mu bihimba by'irondoka mu gitsina bakazita indwara zo mu kigo nk'umutegetsi antwara hano mu bitaro bikuru bya bya leta bya arizona asanzwe ari mu baganga karuhariwe bake babaho bazwi ko bafasha gusanasana ibihimba by'irondoka ku bagore buba byaragoye ugasanga byarononekaye nya bihimba by'irondoka hari igihe rero baca babategura neza bagasubira kubasubiza ubuzima bwabo nk'uko byari biri imbere imbere y'uko bahura n'ingorane rero nk'abaganga nk'abo nk'abaganga nk'abo tubegereye tukababwira ikiganiro twagiranye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu cyacu n'icyubahiro angeline ndashimiye turizeye ko bashobora kutwereka inzira twofata kugira twegere abandi bahinga bashobora kwitanga hamwe bishobotse canke bakemera no kwigisha abandi ingene ico gikorwa co gusanasana abakenyezi coba rero dushoboye kuronka abaganga bashobora gushika mu gihugu cacu bakaja kwigisha abandi baganga babigenewe nk'abaginekoroge n'abandi bitwa ba obstetricien mu gifaransa bakamenya gushona mwene abo bakenyezi bahuye n'ingorane birashobora kugira akamaro canke ugasanga n'abo baganga dukoranye na leta y'uburundi bararonsa ingene bashobora kuza ino bakungura ubwenge bagahura n'abo baganga bakabigisha ubwo buhinga ibyo ni ibintu byofasha rero muri bamwe turi kumwe hano hafi eka n'abandi bova mu mihingo itandukanye ya amerika turashobora kuja hamwe tukiyumvira ingene uwo mugambi twawushikako birumvikana murakoze cyane reka cyane reka mpindukire kuri madame alphonsine niyo nkuru musanzwe madame muri nk'uko mwabivuze mu ntango mu ishyirahamwe bdusa rizwi nk'ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi benshi cyane muri leta zunze ubumwe za amerika mu bice bitandukanye mwo musanga ibijyanye no kwegeranya uburyo gufasha mu gihugu cy'uburundi haba muri iki gikorwa kumbure cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'uburundi cyoba ari igikorwa cyoroshe gukora cyangwa mu yandi mashyirahamwe yo mu burundi murakorana n'abarundi benshi nka muri amerika iyo mugiye hamwe mukaganira igikorwa cyo gufasha mu gihugu cy'amavukiro baracakira kiba ari igikorwa cyoroshe kiraba kenshi
murakoze cyane icyo gikorwa cyarabaye kenshi mwarabonye ko twafashije abantu bari batwawe n'umwuzure hariya mu buterere twaragiye mu gasumba reka n'ubundi baratwaye izindi mfashanyo kuri wa mwana yari yazinda bagomba kumugirira operasiyo mugabo ntacyo twabashije gukora biboneka ko abo twari twatumye kumbure bashobora kuba batabyitwayemo neza rero igikorwa cyo gufasha nicyo cyatumye abarundi bajya hamwe nibuka ko tugitera akambo tubabwira ko tuzokorera hano tukiyungunganya tukongera tukaraba icyo twokorera mu gihugu tugafasha abacu nicyo cyatumye bdusa imenyekana cyane ijya hejuru bumvise ngo twofashe igihugu abarundi bose bake bahaguruka rero mu kintu cyo gufasha dufasha iryo shyirahamwe cyangwa ayandi mashyirahamwe dufasha igihugu nibaza ko aribyo biri imbere cyane cyane cyane mu barundi bose bari muri bdusa kandi barabikunda barabyishimiye ntiworaba kumva bdusa ko bufasha ibibazo cyangwa amashyirahamwe n'utundi tuntu twakemura mu gihugu ni ukuri barabyishimiye cyane ni nacyo gituma ryaciye rijyamo abantu benshi cyane ni uko abarundi ubu bakunda igihugu rwose kandi bifuza kugikorera
tukiri aho nyine zimwe mu nzitizi cyangwa intambanyi muhora muhura nazo iyo hageze yuko mufasha mu gihugu cy'u Burundi haba kurungika ibintu haba gukorana n'abo mu Burundi zimwe mu nzitizi kumbure muhora muhura nazo mwifuza ko zokemurwa zibagora muri icyo gikorwa cyanyu cyo gufasha bene wanyu mu Burundi zo ari nk'izihe
nta mbogamizi twigeze turonka kuko nibuka ko igihe dutangura gukora icyo gikorwa bwa mbere twari kumwe na dogiteri ngaha turi kumwe barafashije kandi yahuriyeyo na ambasaderi wacu ngaha icyo gikorwa cyarangutse neza ntituraronka imbogamizi muri ibyo bikorwa kandi muri somene do la diaspora niyo narindi iheruka ni ukuri ukuntu umukuru w'igihugu yabivuze naho hari imbogamizi nibaza ko ubu bazikuyemo kuko baravuze ko bagiye guha agaciro cyane abadiyasipora ku kintu cyose bazoba bifuza gukorera mu gihugu cyangwa bazoba bajyanye gishobora gufasha igihugu na bene burundu
mwakoze cyane hama dr zena mpindukiye kuri mwebwe nk'uko madamu alphonsine abivuze igihugu cy'u Burundi gisa n'ikiriko kiruguruka cyane mu bijyanye no kwitaho no gukorana n'abarundi bari mu mahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije abarundi bari bari New York yavuze ati kuri we abarundi bari mu mahanga si abarundi baba mu mahanga ariko abarundi bakorera hanze y'igihugu mu byo mwifuza kuzokorana na nyir'icyubahiro madame Angeline ndayishimiye muri kazoza mu minsi iri imbere nk'abakenyezi bo muri amerika turazi ko musanzwe muri mu bayoboye konferanse y'abakenyezi b'abarundikazi muri amerika yo mu kwezi kwa muna mu kwezi kwa gatatu nako mu kwezi kwa gatatu ibikorwa by'itariki umunani umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi n'ibiki muri make mwifuza gukorana nawe gukorana n'ishyirahamwe opedade asanzwe ayoboye
murakoze cyane madamu oriane twaragize iryo bakwe aradutumira atubwira yuko amaporoje dufise dushobora kuyajyana muri opedade tugakorera hamwe tunavuga ngo koraborasiyo y'ukuri atari mu majambo gusa kandi nk'uko babivuze nyine leta y'u Burundi iriko iha agaciro cyane abantu bari muri diaspora abantu bari hanze kuko nyine sebarundi yavuze ati mwebwe muri hano ariko tubasabye muze gusazira iwanyu aha muri mu mahanga si iwanyu ni mugende mukore mukarisha ubwo bwenge mugabo muzoze murateza imbere uburundi bwabibarutse natwe abakenyezi uko mubivuze natwe bw'abakenyezi aho kamwe twarakumvise ni nacyo gituma natwe muri kujya kwezi kwa gatatu kugira ngo duhimbaze iryo tariki yaduhariwe twasabye umutambukanye w'igihugu ko twomutumira tugatumira mbere n'urwaruka ruri mu burundi kugira ngo dukorane ayo maporoje kera waba wifuza gukora ikintu mu burundi ukabura aho uhera umugabo ubu turafise turafise igisata cyaduhariwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ibindi bihugu turafisemo direkisiyo ya diaspora urumva turafise abaduserukira abo tucako nk'uko na madamu fotine yabivuze jewe igihe ngenda gutanga imfashanyo abarundi bari begeranyije ngaha naciriye muri iyo direkisiyo nyene ya diaspora nibo bamfashije kugira ngo dushobore gushikana iyo mfashanyo ku barundi bene wacu muri make rero nivyo abantu turi hanze turafite ibintu tukora mu gihugu nk'uko serundi yabivuze ntiyavuze ngo mutahe uno munsi mugavuze ati mwitegure mukarishe ubwo bwenge muze muraza mudufasha natwe rero abakenyezi turahamagara kugira ngo tuje inyuma ya bene wacu twasizeyo ntitugume dukora ngaha gusa mugabo twiyumvire yuko mu myaka nka mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri cyangwa mirongo ibiri n'itanu tuzoba tugenda gufasha bene wacu mu burundi umugabo nkasura nkavuga nti uburundi ntibwaremewe gufashwa ahubwo ni ugufashanya ni uko abarundi bene bacu bari burundi bafite icyo baterera natwe abo hanze tuzi icyo duterera tugishyize hamwe rero bituma tubibyaza umusaruro mwinshi nkuko bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri abakenyezi bo muri diaspora tugiye hamwe n'abakenyezi bo mu burundi dushobora gukora byinshi noneho duhishije duhiriwe umutambukanye mukuru w'igihugu aratwemereye yuko nawe atwiteze ko byinshi natwe tukaba twamusabye bwije mba twahurije hamwe naho uyu bavuga ati ntumiye uwo ntumiye dushyize hamwe bizokunda kandi bizoshoboka umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi mu byo yashikirije yarashikirije ibijyanye n'indero y'abana bavukira hanze mu mahanga avuga ati byiza ni uko bofashwa kugira ngo bamenye imico kama y'igihugu cy'u Burundi bamenye ururimi rw'ikirundi reka twumve amajwi ya première dame madame Angeline Ndayishimiye
kera umubyeyi yaricarana n'umwana ati akamubwira icyo atinya icyo yubaha icyo akurikiza abubarezwa n'amateleviziyo n'amatelefone bonyine bakihitiramo indero bafata rero kugira ntituzorire twese twita ku mwitomo tuti iyo menya akamurera kare kamurava ikirundi tuba twasanze abana b'abarundi bapfukiye hanze mu mbavu mubafundisha kuvuga ururimi rw'iwacu sinzi ingorane
nk'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu yabidusabye birakenewe cyane ko koko ururimi n'imico kama y'abarundi tubyigisha ibibondo byacu nk'abakenyezi barerera abana ngaha icyo cyiyumviro twaracakiranye ubwira twaracemeye ariko ariko turabye ingene rimwe rimwe ubuzima bw'ino ku babyeyi bamwe bamwe usanga bazinduka biruka kwisumamwo hari igihe umwanya usanga ubabereye intambamyi kwicara hamwe n'abana ngo bige ibintu by'ururimi baru- ba- bagume baruvuga misi yose ikindi twabonye ni uko na nyabana nyene mu gihe tubazanye ari bato hano canke bamwe bakavukira hano hari igihe bumva yuko badakeneye gusigara inyuma kuko kumenya ururimi bica biba nkenerwa kugira ngo no mu mashuri bashobore gukurikira bashobore kwiga bitabagoye kandi no mu rundi runganwe ntibasigare inyuma ntibafatwe nk'uko bitwa ko ari bato ku bandi kubera ururimi Mm, Eh, mu cyongereza bivuga ikango less than mm, iyo wumva kuri less than eh, muri development ya karagiteri y'umwana hari igihe usanga bigize icyo bikora mu kungene babaho n'ingene eh, babwirizwa eh, kubana n'abandi ibyo rero bira- ni ingorane ihura n'ababyeyi benshi igahura n'abana nyine kuko babona bati kwiga ururimi ngaha nabyo bibashyira ku rugero rw'abandi baba nk'abandi mm.
ntibitwe ko ari abana ataco bazi ibyo rero ugaca usanga binahuye n'uko ababyeyi umwanya ubagora ugasanga ntibaronse ingene baguma bafise umwanya ukwiye bakurikirana abana babo misi yose noneho bigaca byi- eh, byu- byunyuka mu Mhm, kirundi buriya bavuga ngo nta kaburimbo mhm, twese nk'ababyeyi nta n'umwe atokwifuza ko umwana wiwe amenya ururimi rw'amavukiro mm, icyo ndakizi ni icyifuzo- ni icyifuzo cy'ababyeyi bose ariko icyo nabonye benshi bijukira na jewe ndimwo ni ugutwara abana tukaza turabereka iyo bapfuye mhm, iyo ababyeyi babo bataye uruzogi n'abo biyi- bana bitwa ko ari abanyamerika baba bavukiye ngaha jewe narabibonye yuko iyo bashyitse mu burundi barakunda cyane igihugu cyacu barakunda imico yacu barakunda kubona inshuti zabo ba narume ba se wabo ba nyinabo ba nakuru ba sekuru barakunda rurya rukundo rw'umuvukano mhm, usanga abarundi bafise ukabona babyikugura turashobora gutangura kuza turashiraho ibiganiro bijanye no kwigisha abana bacu ikirundi Eh, madame angeline ndayishimiye yashikirije byinshi nk'uko mwabivuze mu mu ijambo yabashikirije eh, i new york reka twumve eh, bimwe mu byo yashikirije mu majwi yiwe
ku izina rya opedage burundi no ku izina ryanjye nyine ndanezerewe rwose kubabona abarundikazi abarundikazi b'umutima abarundikazi b'u- b'urukundo ni akanyamunezero ntangere kubera ibitweka ko twaje twisanga ntitwagiye mu gahinga kanyaga nanjye uno munsi rero ntiwumva nanjye nari ndawunyotewe rero imana icisha mu nzira nyinshi kugira ngo ibintu bikunde kubona bigaha umurabonekazi binkunguza abandi bene wacu twasize hariya ariko naho nyine gaca binyereka yuko aho umuntu agiye hose arisanga nta fatiro niwe akunda kuvuga ngo aba ari ijwi ndabona ko aba ari ijwi mudaca mwibagira urukundo wa mutima wamye uranga abarundi Ibi rero turabihimbariwe cyane turanezewe kubona mushobora gukurikirana ibikorwa dukora kanatsinda ntidukora tubyikorera gusa dukora dukorera uburundi kandi dukorera n'imana imana nayo murazi ko ni dawe wa twese iri mu ijuru twese turayisangiye ibyo rero dukorera aba ntabonikora abamerewe nabi tuba tuko turavyikorera twese dukorera abari mu burundi dukora n'abarishwe kubera bajya dukorera ni bene wanyu ni banyu kanyu ni basaza banyu ni batoyi banyu rero biraduhimbaye cyane mwasabye yuko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ko muzodutumira mwakoze cyane natwe turabatumiye dusange umunezero nibaza kuba aherutse mu burundi muzosangaho byinshi byahindutse murabibona na mwebwe rimwe na rimwe ababikurikirana ivyo rero bizotuma mubwira n'abandi uburumbira igihugu c'amavukiro carubarutse aha ndazi ko muri bake muri benshi aha mwaserukiye benshi hanyuma ku kijanye n'ibikorwa vya misi yose dukora muri fondasiyo bona twumvira neza turitwararika cyane cyane amagara y'abantu nicyo twahereye ko mwabonye ko twaragendeye ikigo urumuri cy'igitega bakira abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo nk'umubyeyi byankozeho ku mutima barasaba ko bobagurira ikigo kugira ngo bashobore guturwa neza twari abemereye nimuvanga ati igifaransa ni kirundi n'ibiki wasitodi wasitofe twaciye tugira icyo twita dini do solidarite aho twakoranije abagwizatunga abantu bose bafise uwo mutima wo gufasha abakenyezi ndetse no gufasha igihugu turababwira umugambi dufise rero kubwo kwizera imana ntitwatevye duca tuja gushirako ibuye rya mbere nyir'icubahiro umukuru w'igihugu aradutekeka aradukirako ibuye rya mbere rero nk'uko mwavuze ko mushaka gufasha uburundi twagira tubahamagara mudufashe ahantu hose mwumva dushobora kurungika abaganga b'abarundi kunonosora ubumenyi ku bijyanye no gukora no kuvura abakenyezi bagendana indwara muratujya kare ego murabyumvise byinshi abatashoboye kumva iryo jambo murabyumvise byinshi mu byo premiere dame madame angeline ndayishimiye yashikirije abakenyezi bari bamwakiriye mu rubanza rwabereye mu gisagara cya new york muri leta zunze ubumwe za amerika nsubiriye ku batumire bacu ngaruke kuri mwebwe dr zena mwari mujejwe ibijyanye no gutunganya uru rubanza madame angeline ndayishimiye yashikirije ijambo yaravuzemo ibijyanye no gutahuka mu gihugu cy'u burundi perezida evariste ndayishimiye nawe nyine arabigaruka ko mu rubanza rwabaye uwo munsi nyine ibijyanye no gutahuka mu gihugu cy'u burundi abarundi bari mu mahanga cyane cyane bari muri leta zunze ubumwe za amerika akamo bategwa ko gutaha bagasazira mu gihugu cy'u burundi bakakira gute muri make
murakoze cyane madamu huyane kuri icyo kibazo cyiza muraki kitoroshye kwishyura ego nk'uko mubivuze baraduhimirije gutaha kandi mbese ndumva umurundi uko ubwanjye nje nawe ndumva mvuga ngo ntashaka gutaha ndabaye nk'akararo k'ikiwanze njyewe navuye mu burundi ndi muri segonde ntaraja ku universite hanyuma ncanza muri erope muga ire kitwa marite nakubesha harenze amezi atatu canke amezi atandatu numva umenga naguma mvuga nti nzotaha ashaka gutaha ashaka gusubira i burundi mugabo nkaca nibaza none notaha niki rero nibaza ko kenshi abarundi turi hanze na cyane cyane abari muri amerika benshi turifuza gutaha umugabo gutaha afashe utahanye nizo usanga bitugora ndiko ndavuga gutahana ibintu ibintu materiyere nshatse kuvuga ikintu twoza guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu nk'akarorero nyakubahwa perezida yaravuze ati benshi bari perezida yaravuze ati none ni gute nk'umuntu nk'umudogiteri mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu yidoga ngo ari hanze akidoga ngo ngoma ngoma ngo bitari bube ngo biteye imbere kandi nawe nyine aho ari ngaha muri amerika atarinze gutaha arashobora gufasha kugira ngo ibyo bitaro bitere imbere na jewe ndi mu by'indero ndashobora kwidoga ngo amashuri mu burundi ntateye imbere kandi nanjye hano ashobora gufasha muri ibyo mu guteza imbere ubwo bumenyi iyo ndero rero nibaza ko icyo kibazo vema ari ikibazo kitoroshe mugabo ni ukubwira yuko abarundi benshi na denise izemo turifuza gutaha kandi na leta urumva ko iduhamagarira gutaha ikavuga ati tuzoborohereza muzane ubwo bumenyi mwagiye kurahura hanze muzane mubufashe mubafashishe igihugu cyane cyabibarutse kandi na kare iki gihugu turi muri benshi twebwe nicyo catureze nicyo twatwigishije mu mashuri ya mbere y'intango gushika tuje hanze gushika duhunge urumva rero ko batarira gusema mugabo nk'uko nabivuze gutahuka ni rimwe hama gutahukana ico ugiye gufasha nk'abagenda gupasurirayo ndibaza ko umuntu aba agiye gupagasa mu mahanga hanyuma akavuga ati reka ntahe nze gu nze ku gupashura bavuga gukukuruka ndibaza nze gukukurukira i burundi Ah, ni ikintu benshi bifuza kuko nk'uko ubizi nko muri amerika iyo ugiye gupa- gu- gukukuruka bakujana n'izanzu z'abasaza hanyuma baka- aba- abantu bakora bakaza kukwi- kukwitaho niba ari umuryango wawe mugadupasuriye i burundi urashobora kuja muri wawe ukagenda ukaraba abo- aho wataye uruzogi mbere uka bisinashobotse ugafasha nko gukeya utuzi kugira ngo nk'ubu wubatse nk'i Burundi uhakaza abantu canke wuguye bizinesi uga- ugatanga akazi muri make icyo novuga icyo kibazo cyo gutaha ni ikibazo ah, nibaza ko abarundi benshi bari ku mutima hariho n'aba- n'ababa bafise agahinda ko gutaha n'ukuri nk'ababesha nabaha nk'akarorero nk'abantu nje tuvugana benshi nk'abataraja mu burundi abahunze kera bavuga ati "Je ndifuza kuja mu burundi mugabo gutaha ntivyoroshe reka mvuge ndakuramukanya ndabe ingene uburundi bwifashe kandi nkuko perezida yabivuze uburundi bwifashe neza bariko ba- ba- ba- bateye imbere ku muvuduko udasanzwe rero ni ngombwa yuko abantu turi hanze tuba turagenda kuraba kugira ngo n'ejo n'ejo bundi dutashe tuzomenye aho tugenda dukorera tuzomenye abo dukorana muri ibyo bikorwa by'iterambere mugabo kandi sinabwira umuntu wese ngo utaha ejo umuntu ni ukuvyitegurira agataha azi ati "Je ngiye gukora iki n'iki n'iki ngiye gufasha muri iki- muri uyu mugambi nticoroshe kwishura ico kibazo mugabo ndibaza ko bagendanire baza kunyunganira ego murakoze cyane murakoze dr zena mpindukire nk'ijambo madame alphonsine niyo nkuru uh, dusa n'abasozera kuri icyo nyine dr zena yaravuze yari yishyuye cyerekeye gutahuka mu mu gihugu cy'u burundi madame alphonsine dusozera unashikiriza n'akajambo ka nyuma ubona nk'umurundi aba muri leta zunze ubumwe za amerika umurundikazi aba muri leta zunze ubumwe za amerika mucakira gute icyo kibazo
murakoze cyane madame oriane reka nihere ko jewe ndashaka gutaha umushinga ntayo wanje arashaka gutaha kandi twebwe twaratangiye kwitegura twaratangiye kwitegura kugira ngo aho tuzotahira kugira ngo ntihage hagire ibintu birebire bishobora kutugora turi twa- tubigejeje kure ibyo kwitegura kandi abo tuvugana bose bambwira ko bashaka gutaha kandi bambwira ko batazosazira ngaha muri rusange rero ni ijambo riri mu mitwe y'abarundi benshi cyane cyane rwose barabona ko bazosazira mu rugo rero ijambo rya nyuma naryo nagomba gutera akamu nagomba gutera akamu abarundi bose n'abarundikazi ku gukunda igihugu cyacu kuko turabye ukuntu eh, umubyeyi wacu mukuru w'igihugu yabashije kutwigisha no kutwereka ingene dukwiriye kubana n'ingene twaheza ahubwo mu mutwe twashize ibitariyo ni ukuri yatwigishije gusubiramwo gukunda igihugu cy'i burundi cyane rwose yarabitwigishije kandi abari bahari ni ukuri abo twari kumwe bose baranezerewe barahatse kumuterura nuko bitashobotse baratubujije ubundi umugambi wari uwo kumuterura ngo tumushyire hejuru mugabo ntibyashobotse mugabo nabone barabibonye ko twahimbawe cyane kubabona rero dutera akamu ku gatahageze ngo bumve ijambo ryiwe bazoza bararyumva ku buhinga ngurukana bumenyi reka bose tubatera akamo ko kuza tukajya hamwe tugakorera hamwe nk'abari muri amerika baze bitabire diaspora yacu ya pps dukorere hamwe kugira ngo inkomezi zose tuzishyire hamwe dukore ikintu gikomeye mu gihugu cyacu cy'i burundi ku buryo n'uzosamara ntiyitegure ku buryo ashaje ntaronke ingene ugendekera neza azasanga yarafi- yarashize inkomeza ahandi hantu mu kindi kintu gishobora kuzomutunga twoba twakoreye hamwe i burundi kuko niwo mugambi abarundi bo muri amerika ifite nterakamo abarundi bose bari ku isi yose gushyira hamwe bagashyira ingufu hamwe kugira ngo baje gukorera mu burundi bongere bakunde igihugu cyacu cy'amavuko kuko njyewe nagendagenza ibihugu byinshi nasanze nta gihugu nogereranya n'uburundi nicyo bituma nkunda uburundi cyane ikintu cyose numva nogikorera mu burundi akabaye numva nogakorera mu burundi muri rusange na ba bandi bose babeshwe nibaze bakorere mu gihugu araryoshe hameze neza kandi genda abona kuzoja gusazirayo atacyo bizodutwara ari heza urakoze cyane reka mpindukire nubwo akanya kabaye gake reko na madame jeanne francoise nizigiyimana nawe nyine adushikiriza akajambo ka nyuma nawe nyine akora kuri icyo kibazo cyo gutahuka mu gihugu cy'u burundi twumvise bamwe bifuza cyane murakoze cyane madame oriane icyo kibazo cyo gutahuka ni ikibazo gihambaye cyane ni ikibazo kandi benshi bitwararitse mu bo tuzi bari hano mu mahanga cyane cyane abo tubana hano muri amerika gutahuka umukuru w'igihugu cyacu igihe ashikirije ijambo yaratwijeje abarundi bose ati ikibazo cyanyu naragishyize mu minwe w'abacamanza kugira ngo bazotunganye ingene ibyanyu ibyanyu mu gihe mwobizana mwobizana mukabishyira mu burundi mugakorera mu burundi bitokononekara icyo kintu yaracijeje abarundi arababwira ati rero mushatse guteza imbere igihugu cyanyu na bene gihugu ni ukuri ntimwitinye kuzana imitahe n'amaporoje yanyu hanyuma nka twebwe abakenyezi bobo umutambukanyi wiwe yaratwemereye ati banki y'abakenyezi irahari aranavuga ati amaporoje yanyu nimuyazane dushobora no guca tuyashyira muri iyo pedade ibyo byose ni ibintu byiza byerekana yuko batwiteganya igishika kandi bashaka yuko dukorana ni ukuri amahoro atsimbataye kuko niyo twipfuriza igihugu cyacu tukifuza ko imana iguma ikiragiye ikaturagirira n'indongozi zacu nziza ibyo bihari ni ukuri nta murundi atokwifuza gutaha kandi twese turazi yuko burya nta kintu kiruta kugira iwanyu reka kumbure dr zena we sinamuhaye akaryo ko gushikiriza akajambo ka nyuma nubwo yishyuye ikibazo cyerekeye gutahuka dr zena mu masegonda make akajambo ka nyuma dusozera murakoze cyane murakoze cyane madamu ahoyane kuri kano karyo waduhaye sinorangiza ntashimiye bivuye ku mutima umutambukanyi mukuru w'igihugu cyacu angeline ndayishimiye nkaca nongera nkashimira ubuserukizi bw'uburundi bwo bwaduteye iryo teka kuko murabizi hari abahora bazanye tumenye yuko baje umugabo bayitaye ku rutare baragerageza baratubwira ati mutegure ibyo bintu hanyuma rero nkashimira n'abakenyezi bitavye ubwo butumire kuko barigoye cyane iyo bataba bo turi kumwe ntizari gushoboka murakoze murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi muri kino kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho mwumvise bimwe mu byaranguwe n'abakenyezi b'abarundikazi baba muri leta zunze ubumwe za amerika aho umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe madame angeline ndayishimiye bari mu rugendo i new york muri leta zunze ubumwe za amerika mu nama igira mirongo indwi na gatandatu y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bakaba barakiriwe n'abarundi baba muri amerika murakoze cyane rero bwiganiro cy'uyu munsi muri isanga mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese murakoze